murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye imana ikingura ni thomas kamirindi ubasuhuza uyu munsi ni kuwa mbere ku itariki ya makumyabiri na gatandatu ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda fm mirongo cyenda na kane n'ibice cyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi ufunguye neza nta n'iyinga yohera utarabimara nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kurwaragurika uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi muri tanzania ku kibazo cy'ibifungurwa bidahagije pam igiye kubikemura ibitubure hagati aho rnc iramagana ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abanyekongo bo mu nkambi ya kiziba mu rwanda izi rero ni zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru amakuru kandi nk'uko mubizi buri wa mbere mu gitondo ni siporo mu rwanda no mu burundi amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arabanzirizwa n'ayo hirya no hino ku isi aya mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze thomas ndamutse n'abaduteze amatwi inyuma y'iminsi itandatu y'igifungu no kwivuguruza ku inyuruzwa ry'abakobwa ijana na cumi bo ku ishuri rya leta riri mu kigwati cha dapci giherereye mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria leta y'ico gihugu yatangaje jo ku munsi w'imana ko abakobwa bose banyurujwe ubushikiranganji bujejwe gutanga amakuru muri nigeria mu itangazo ryabwo ryeje ku munsi w'imana bwavuze ko bwemeje ayo makuru bufatiye ku bitigiri bukura mu bavyeyi batazi irengero ry'abana babo abo bakobwa byatanguye kunurwanurwa ko boba baranyurujwe inyuma y'igitero cyakozwe ku ishuri ryabo n'abarwanyi bakekwa kuba ari abo mu muhari w'iterabwoba wa boko haramu abategetsi bo mu nzego z'umutekano mu gisagara cya yobe kirimwo ishuri ry'abo bigeme bagiye baravuguruzanya kuri icyo kibazo kuva ku munsi wa gatatu igisirikare cya nigeria cyari cyavuze ko cyarokoye abakobwa mirongo irindwi na batandatu abantu babiri nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu myiyerekano yatunganijwe n'abakatolika igamije kwiyamiriza kuguma ku butegetsi kwa perezida joseph kabila wa kongo amakuru atangwa n'ibitaro byajanywemwo abakomeretse muri iyo myiyerekano yemeza ko kuva igihe cy'isaha imwe z'agatondo ejo ku munsi w'imana abaganga bari bamaze kwakira abakomerekejwe n'amasasu y'igipolisi batatu imyiyerekano y'ejo ku munsi w'imana yari yatumwe ko n'urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe agwiriyemo abakatolika bize yabaye mu bisagara bitandukanye harimo ibikomakomeye nka kinshasa na kisangani urwego nyobozi rw'umugambi uri ku butegetsi mu bushinwa rwasabye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa mu ntumbero yo kongereza ikiringo cy'umukuru w'igihugu na visi perezida wiwe bamara ku butegetsi ibwirizwa shingiro ry'ubushinwa rivuga ko umukuru w'igihugu n'icegera ciwe badashobora kurenza ibiringo bibiri vy'imyaka itanu itanu bitekanijwe ko manda zibiri za perezida shi jinping w'ubushinwa ariko ubutegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu zihera ziherana n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ariko nka hamwe ibwirizwa shingiro ryohinyanyurwa yoba afise uburenganzira bwo kongera kwitoza inyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida donald trump aramutswa iki gihugu atangaza ko agiye kuganira ku bwicanyi bwabereye ku ishuri ryisumbuye muri leta ya florida n'ababuramatari b'amaleta yose y'aha muri amerika trump avuga ko ubwo bwicanyi butagira izina bwahitanye ubuzima bw'abanyeshuri cumi n'indwi n'abigisha kiza kuba mu bya mbere baganira mu mubonano utekanijwe kuri uyu munsi wa mbere ku biro by'iwe white house hano i washington dc abo babura amatari hamwe n'abatambukanyi babo bashyitse i washington ku mugoroba wo kuri uyu munsi w'imana intambara zarongeye kwaduka ku munsi w'imana hafi y'umurwa mukuru damas ni muri siriya naho ishyirahamwe impuzamakunguni ryari ryemeje guhagarika intambara mu kiringo cy'iminsi mirongo itatu kugira abatabara hamwe n'abaganga bashobore kwinjira muri icyo gice gutabara ishyirahamwe ryo muri siriya ryishinze gukurikirana iby'agateka ka zina muntu ryatangaje ko umwana umwe yishwe abandi barenga cumi na babiri bagira ibibazo byo guhema inyuma yaho ibikekwa kuba ibyuka bya chlorine byoba byaratewe mu gace ko mu buseruko bwa guta ni hafi y'umurwa mukuru damas mushyikiranganji w'uburusiya ajeje kwivuna abansi yavuze ko abarongoye imirwi yitwaje ibirwanisho bariko barategura gusotora bakoresheje ivyuka vyica kugira bace bavyegeka ku butegetsi bwa siriya muri ubwo bwicanyi rero bwabaye ejo ku munsi w'imana abantu icenda nibo bishwe abandi mirongo itatu n'umwe barakomereka mu micungara y'umurwa mukuru igitigira igica gishikana ku barenga amajana atanu bishwe mu ndwi iheze imbere yo gusozera muri somali y'umushiranganji wa mbere hassan ali kaire yategetse igipolisi hamwe n'urwego rw'iperereza gukomeza umutekano vuba bwango gushika ku ijana ku ijana ni mu murwa mukuru mogadishu inyuma y'ibitero bya al-shababu byahitanye ubuzima bw'abababa mirongo ine ku munsi wa gatanu igitero cyo ku munsi wa gatanu cyabaye icya mbere cyakozwe na al-shababu ku murwa mukuru kuva mu kwezi kw'icumi igihe bombe yaturitsa yaturika ikica abantu amajana atanu
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu naho murahakurikira amakuru n'ibiganiro byacu amakuru yo mu biyaga bigari umutwe wa politiki ukorera hanze y'u rwanda ihuriro nyarwanda rnc uramagana ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abanyekongo bo mu nkambi ya kiziba mu burengerazuba bw'u rwanda rnc iragaya kandi na hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi navuganye n'umwe mu bayobozi bakuru ba rnc gervais condo kamirindi biriya bintu tukibyumva dusa n'abakubiswe n'inkuba cyane cyane kubera yuko hari abantu ari impunzi zari zarahunze ibibazo byari zari zifite iwabo mu gihugu cya kongo zikaza ziza mu rwanda zigira ngo ni ahantu zifite umutekano zikaba zimaze imyaka irenga makumyabiri zikaba zaragaragaje ibibazo zifite bijyanye n'imibereho bijyanyeho no kudafatwa neza hanyuma ntibabyiteho noneho zikaza kuba zifite tujye gukora imyigaragambyo mu mahoro zikagenda nta ntwaro zitwaje ndetse ukuntu zari zifite disipurine abantu bakajya bazibwira ati mumanike amaboko bataza kubona ko hari ikintu mufite mu ntoki barangiza aho kugira ngo baze kumva ibibazo byabo bakabamishamo amasasu ibyo rero byari birushijeho no kuba bibi kumva bikorerwa abantu bamaze bikorwa n'abantu bavuga ko barengera inyungu z'abatutsi bikorwa n'abantu n'igihugu kiyobowe na efuperi na perezida paul kagame barimo guhamagarira izindi mpunzi z'abanyafurika ziri muri israheli n'abimukira b'abanyafurika bari muri za libiya ngo baze mu rwanda bazabakira neza bikareba bigakorwa n'umuntu uyoboye umuryango w'ubumwe bwa afurika muri iki gihe ibyo bintu twasanze ari amahano ari amarorerwa ari abantu batagira umutima ubundi mwebwe hari imibare mufite y'abishwe
nta mibare dushobora no kubona nta n'uzayibona ejo cyangwa ejo bundi kubera ko abo babishe imirambo bagiye bayiterura bakayijyana iyindi bakayitwara mu mifuka indi bakayitwara muri za kamyoneti yemwe hari n'abo bajyanye mu bitaro ahantu hatatanye bavuga yuko bamwe bari ku kibuye hari n'abo bajyanye i kigali n'ahandi hirya no hino niho rero imirambo nk'iyo ngiyi ishobora kuzaburira ntibazahita bamenya n'umubare w'abantu bapfuye umubare wa nyawo ntabwo uzamenyekana ejo cyangwa ejo bundi hari icyo musaba hari icyo musaba rero nk'imiryango ikomeye nka onu
icyo dusaba imiryango nk'ishami ry'umuryango w'abibumbye bishinzwe impunzi ni uko mbere no kuyisaba turabanza no kurigaya kuko biriya bintu ntabwo zagombye kuba zaratereranye impunzi ngo zishiye mu maboko y'abishi babo zigende n'aho zisohora itangazo rize ari itangazo ridafatika bakwiriye rero gusubira mu byo ziriya mpunzi zisaba icya mbere barasaba ko babajyana mu kindi gihugu ibihugu byakumva ko bari abantu bafashwe nabi mu rwanda nta gihugu cyakwanga kwakira ziriya mpunzi niba binabuze ziriya mpunzi zirasaba yuko zasubizwa iwabo ntibahitemo muri ibyo ngibyo aho kugira ngo bakomeze kuzihatira kuguma mu gihugu zidashaka kugumamo kandi zifashwemo nabi ibyo nanone rero muri rusange tugasaba inama y'umuryango w'abibumbye yuko igerageza ikora ibishoboka byose bakabwira leta ya perezida kagame ko ibintu nka biriya bikwiriye guhagarara bikwiriye guhagarara bihagaze ariko bagafatanya n'umuryango w'abibumbye gutabariza ziriya mpunzi bakazishakira ubundi buryo bwo kubaho kuko hariya zimaze guhamuka nta cyizere zifite nta mibereho myiza zihategeze muri cya gihugu bwana gervais condo umwe mu bayobozi bakuru b'ihuriro nyarwanda arensi ndabashimiye cyane murakoze kamirinda ishami rya loni rishinzwe ibiribwa pam igiye kongera ibifungurwa bigenewe impunzi ziri muri tanzania ziganjemo abarundi n'abanyekongo pam yabitangaje imaze kubona inkunga z'ibihugu bya denmark na suwede pierre claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro ku bw'icegeranyo cy'ishyamwe mpuzamakungu ryitaho imfungurwa ku isi pam igihugu cya denmark cyatanze imfashanyo y'uburyo bungana n'imiliyoni icumi y'amafaranga y'amakorone y'icyo gihugu nayo arenga umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana atandatu y'amadolari y'amerika igihugu cya swede nacyo nyine cyatanze miliyoni icumi y'amafaranga y'icyo gihugu nayo arenga umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana abiri y'amadolari y'amerika iyo raporo ivuga ko izo mfashanyo zizoshoboza ishyamwe mpuzamakungu gitaho imfungurwa ku isi pamu kubandanya riha imfungurwa impunzi ziri mu gihugu cya tanzania kugira ngo zibe zirabayeho izo mpunzi nazo zigizwe ahanini n'abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu na bine hamwe n'abanyekongo baharugwa mu bihumbi mirongo itandatu na bibiri ishyamwe pamu rivuga ko ari akaryo keza kuri ryo ko kongereza ibifungurwa bihabwa izo mpunzi yamara ryemeza ko ritarashika ku rugero rushimishije rwemewe n'amategeko mpuzamakungu kuko hagikenewe izindi mfashanyo nyinshi uko biri kose ni inkuru nziza ku mpunzi ni mu gihe bamwe mu mpunzi z'abarundi bavuganye n'ijwi ry'amerika bahora bataka bagatakamba ko inzara igiye kubica nk'uwo mukenyezi yibutsa ijwi yaheruka guhabwa ingene vyangana akagira ko asaba ko vyoca vyongerezwa vuba kuko mu minsi mirongo ibiri n'umunani umuntu umwe yandikiwe kuronka nk'akarorero ifu y'ibigori ibiro ndwi n'amagarama amajana ane na mirongo ine n'umunani ubushaza ibiro bitatu n'amagarama amajana atatu na mirongo itandatu ubuyi ikiro kimwe n'amagarama amajana ane amavuta amagarama amajana atanu na mirongo itandatu n'umunyu amagarama mirongo irindwi biteye agahinda mu minsi mirongo ibiri n'umunani nk'abana iyo badafungura neza ushaka kurwara nyine indwara iterwa no gufungura nabi hari abaca biyahura agaca bagenda nyine kwiba bitumwe n'izi mfungurwa nke mugenzi we avuga ko izo mfungurwa bahora bahabwa atanindwi zibiri zamara kandi zari zitegekanirijwe kumara iminsi mirongo ibiri n'umunani winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi ufunguye neza nta miyinga yohera utarabimara haca haduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyine tutibagiye nka malariya nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kurwaragurika ishyirahamwe pamu rimenyesha ko ubu izo mfungurwa ryahora ritanga ziri ku rugero rw'ibice mirongo irindwi na bibiri ku ijana kandi icifuza ari uko impunzi zoronswa ibice ijana ku ijana ry'ibyo zandikiwe ku munsi ku munsi pamu risegura ko ryari ryagabanije imfungurwa kugira ngo haboneke n'ibizotunga impunzi mu mezi ari imbere mu gihe imfashanyo zoba zitaraboneka pamu rikemeza kandi ko hamwe vyoguma uko biri ubukene bw'imfungurwa bushobora kugira ingaruka mbi ku magara y'impunzi canke abo kwicwa n'indwara zituruka ku gufungura nabi rihamagarira n'ibindi bihugu vya rutura kwibuka gutanga imfashanyo kugira ngo abataye izabo kubera ibibazo biri mu bihugu vyabo nabo babandanye kubaho naho biruko ishyirahamwe pamu rivuga ko rigishoboye gutanga imfashanyo zikwiye ku bana abageze mu zabukuru n'abagwanya indwara zidakira ishami mpuzamakungu hcr rifashanya na pamu mu kugaburira no gutunga impunzi riyibutse gutanguza umugambi wo gusaba imfashanyo z'uburyo buringa miliyoni amajana atatu na mirongo icenda n'umwe y'amadolari y'amerika ayo nayo azofasha impunzi z'abarundi hcr ryiteze ko bashobora kurenga ibihumbi amajana atanu uno mwaka pyeklave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco isanga ikinyarwanda kigenda gitakaza ireme ryacyo niyo mpamvu irimo iteganya gushishikariza abakizi kucyigisha abandi baturage bene wabo mu midugudu batuyemo asumita kaboyi araduha inkuru ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire tariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa kabiri inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yavuze ko ihangayikishijwe n'abantu basigaye bica ururimi rw'ikinyarwanda iyi nteko itunga agatoki umuryango nyarwanda ko ariwo watezutse ku nshingano zawo zo kwigisha abana ururimi gakondo rw'ikinyarwanda porofeseri kayishema yohani mariya vianney umwarimu muri kaminuza wize indimi akaba umwunganizi w'intebe y'inteko ushinzwe ururimi yemeza ko abanyarwanda batakaje inshingano zabo zo kwigisha abana ururimi gakondo tubyiruka twese nta na rimwe bari kumva umunyarwanda avuga ngo ndavuga ati ibyo rwose ni ibintu ubona yuko imiryango yarangaye cyangwa se kuvuga ngo ngo kanaka ngo siyagiye se ibyo ntabwo ari mu mashuri ubundi bwari kugomba kubyigira ni ukuvuga yuko abantu batakigira neza ururimi mu muryango mu miryango yabo turashaka kuzagera no mu midugudu tujye tugiramo udutsinda two gukangurira abandi kuvuga ikinyarwanda kinoze iyi nteko nyarwanda ivuga ko igiye gushyira imbaraga nyinshi mu gukangurira amadini amashuri kugeza no ku midugudu kujya bavuga ikinyarwanda ariko cy'umwimerere abashinzwe kumenyekanisha ikinyarwanda bemeza ko ubu bagiye guhagurukira abarezi bahatira abana kwiga indimi z'amahanga no kuzivuga birengagije ururimi gakondo ibi bikareba n'abayobozi bavanga indimi iyo barimo kugeza ku baturage imbwirwaruhame n'amashuri abwira abana ngo ndi bakajya bavuga ikinyarwanda bakayahana bagahana abo bana ayo mashuri yari akwiye guhagurukirwa kuko baba baroga abana rwose ubundi iyo abantu biganirira nko mu kabari cyangwa heri muhira uvanga indimi ntacyo bitwaye rwose ni ariko icyo twanga ni ibintu byo mu mashuri ni ibintu mbwirwaruhame buriya biraruta yuko nk'abo bayobozi yakwemera kwivugira nko mu cyongereza akagira umuntu iruhande rwe agasemura mu kinyarwanda uyu muhanga mu by'indimi ndetse akaba n'umuyobozi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco atanga urugero rumwe rw'amagambo abayobozi basigaye bakoresha iyo bari mu biganiro n'abaturage ariko bakarangiza imbwirwaruhame zabo abaturage ntacyo bakuyemo umuyobozi yaragiye abwira abaturage ati murabizi rwose ati burya iyo umuntu afite komitimenti kubaka biroroha abaturage bajyana inzara bati komitimenti se ni amatafari mashya bazanye komitimenti ni iki kugira ngo bizadufashe kubaka koko neza ijambo rimwe gusa bigatuma babwira batagira icyo bumva imvugo z'abayobozi zivanze zijya zituma abaturage bava mu nama ntacyo batahanye aba baturage nabasanze mu murenge wa gishari mu karere ka rwamagana basaba abayobozi babo kugerageza bakajya babaha ubutumwa mu rurimi bumva neza rw'ikinyarwanda ntabwo rugifite umwimerere bitewe n'uko urabona no mu mashuri y'uko bakoresha ziriya ndimi z'ibyongereza cyane cyane n'icyongereza kuko n'abana tureba no mu makayi tugasanga ni ibyongereza barimo gukoresha ukayoberwa ibyo ari byo twasanga tuyobeye ibyo ari byo twebwe nk'abapapa ahubwo banabohereza mu mashuri nko mu nama umuyobozi ashobora nko kwigisha akigisha ikinyarwanda ariko ugasanga ajombyemo n'urwo rurimi rw'icyongereza kandi umunyarwanda benshi ntabwo dukunze kumva urwo rurimi ku buryo ushobora kuva mu nama utamenya ubutumwa yashakaga kukubwira cyane bikagucanga ukumva ubutumwa yacishagaho ukayoberwa inzira bwagannyeho rwose hari ubwo tujya mu nama hakaba ubwo bavuga mu rurimi twumva hakaba n'ubwo bavuga mu tutumva nkavayo ntacyo numvisha twebwe tukifuza ko bagomba kuvuga ibyo tumva tukamenya ni ikinyarwanda cyacu gakondo cyatubyaye porofeseri kayishema ubwo yaganiraga na radiyo ijwi rya amerika yavuze ko ikinyarwanda kiri mu bice bibiri asobanura ko hari ikinyarwanda ahari ikinyarwanda cy'umwimerere ariko hakaba n'izindi ndimi bita indimi ishami zikomoka ku kinyarwanda uyu mwarimu asobanura ko mu rwanda mu gihe cyo hambere izi ndimi zari nyinshi ariko ubu zisigaye zarakendereye muziki ivugwa yatanze urugero rw'ikigoyi kivugwa cyane cyane n'abantu batuye mu bice bya gisenyi ikirere kivugwa n'abatuye mu ruhengeri ikirashi kikavugwa n'abatuye mu ntara y'iburasirazuba ndetse n'igikiga cyumvikana nacyo mu majyaruguru y'u rwanda ariko hakumvikana n'urukiga rwo ruvugwa mu gihugu cya uganda iyi mpuguke mu by'indimi isaba abaturage bakoresha izi ndimi ko bajya baziganiramo mu gihe bari ku misozi y'iwabo cyangwa mu ngo zabo bakavuga ikinyarwanda cy'umwimerere mu gihe bifuza kugira icyo bandika cyazagera kuri benshi uyu mwarimu wa kaminuza avuga ko inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yatangiye guhugura abantu b'ingeri zitandukanye cyane cyane ababwira abantu benshi barimo n'abanyamakuru kumenya kuvuga ikinyarwanda cyiza batagishyizemo ibyo yise gushyoma asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho siporo n'imikino mu rwanda claude munyandinda aratugezaho ibya shampiyona z'igihugu muri volleyball n'umupira w'amaguru mu mukino w'intoki wa volleyball mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona yarakomeje imikino yari itegerejwe cyane yabaye ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade ntoya y'i Remera ihuza amakipe atatu ariyo APR Volleyball Club ikipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'ingufu REG Volleyball Club ndetse n'ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB ku mukino w'ikubitiro watangiye isaa cyenda ikipe ya UTB yatsinze APR Volleyball Club amaseti atatu kuri imwe hakurikiyeho umukino wahuje ikipe ya REG Volleyball Club na APR Volleyball Club iyi APR Volleyball Club y'umutoza Sami Muringe w'umunyakenya nubwo itahabwaga amahirwe yatunguye ikipe ya REG itsinda amaseti atatu kuri abiri umwe mu bakinnyi b'ibishyitsi ikipe ya REG ishingiyeho Ndamukunda Flavien yabwiye ijwi rya Amerika ko APR Volleyball Club yabatsinze kuko bari baje bayisuzuguye ngo n'abana urebye ikintu cyadukozeho cyane twiraye twaje tuzi yuko ikipe tuyirusha cyane turi buyitsinde byoroshye ubundi itwempoza umukino wayo wo kugenda gahoro gahoro nicyo cyatumye dutsindwa bavuga ko ari amahirwe muri kugenda mwitesha yo ku gikombe ni amahirwe turi kugenda twitesha kuko ikipe nimba zadutinyaga zivuze ko turi ekipi ikomeye nka rege bakaba dutangiye gutsindwa na aperi nk'iyingiyi yuzuyemo abakinnyi b'abana badafite egisperiyanse kandi twe ikipe yacu ari ikipe ifite abakinnyi benshi bafite egisperiyanse ni icyizere dutangiye no kujya twitesha ku buryo bidahindutse vuba ibyo bintu byazabyara ikibazo umukino wa gatatu watangiye hafi isaa mbiri z'ijoro wahuje reg volleyball club na kaminuza ya utb reg volleyball club noneho yahise yitorora itsinda utb amaseti atatu kuri abiri Guillaume Irakarama umukinnyi wo hagati mu ikipe ya UTB yemeza ko nubwo batsinzwe na REG ngo inzozi zo ku gikombe zo ziracyahari umukino mu by'ukuri wari ukomeye ubonye ko REG nayo ni ikipe ikomeye cyane wabonye abakinnyi barimo nawe ari ba Aimable ba Olivier ba Flavien abakinnyi bari Macuwa bakinnyi igihe kirekire kompetisiyo nyinshi so batugoye twe turi ikipe nshyashya ikiyubaka twishaka ariko icyatugoye cyane cyatunaniye bloke yacu ntabwo yakoze uyu munsi wabonye ko nageze hagati njya hanze so bloke yacu rero idakoze bikore diferanse akenshi batugarutse ni boroke yacu yanze urebye uyu munsi ubushize mwe ukajya igikombe cyo kwibuka padiri kayumba abantu batangira bavuga bati ikipe ya utb wanza nayo yari umukandida ku gikombe abavuga ibyo baba bafite ukuri bafite ukuri bafite ukuri urumva nubwo ari ikipe ikiyubaka ikishakisha ariko wabonye ko turi ikipe iri kompetitive twa amakipe turatsinda n'akadutsinda ntabwo turi ikipe anegirije so natwe turi abakandida ubwo turi guhatana turi abakandida ku gikombe reka dutegereze turebe icyo bizatanga tunyarukiye mu mupira w'amaguru ejo ku cyumweru kuri stade amahoro i remera byari ibicika ubwo habaga umukino w'ikirenga wa shampiyona y'icyiciro cya mbere hagati y'amakipe ahora mu mihigo ariyo rayon siporo na aperefuse umukino warangiye aperefuse itsinze rayon siporo igitego kimwe ku busa iki gitego cyabonetse mu gice cya mbere cy'umukino gitsinzwe na muhajiri hakizimana uyu nguyu ariko bidateye kabiri yahise yerekwa ikarita y'umutuku arasohoka aperefuse y'umutoza jimmy murisa yakomeje kurwana ku gitego cyayo umutoza olivier karekezi n'abahungu be babura aho bamenera umukino urinda urangira kugeza ubu nyuma y'umunsi wa cumi na rimwe wa shampiyona ikipe ya mbere ni kiyovu siporo ifite amanota makumyabiri n'atatu ikurikiye ku mwanya wa kabiri na as kigali n'amanota makumyabiri na rimwe ikipe ya gatatu ni aprfc ifite amanota makumyabiri ku mwanya wa kane turahasanga amakipe atatu ariyo rayon siporo polisi fc na sunrise aya makipe uko ari atatu yose afite amanota cumi n'umunani ikipe ya cumi na gatandatu ariyo ya nyuma ni miroplast yo kwa mironko ifite amanota umunani n'umwenda w'ibitego icyenda yari claude munyandinda i kigali jean claude reka evariste nzikombanyanka akwakire nawe atubwire shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere yakomeje muri wikendi mu burundi mu mpera z'indwi twari turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi wa mirongo ibiri urukino rwari guhuza ku munsi wa gatanu atletico olympique na mesaje y'ubujumbura yose y'ubujumbura ku kibuga cyitiriwe umuganura rudoviko rwa gasore ntirwabaye kuko imvura yaguye ari nyinshi yatumye ikibuga cyuzura amazi urwo rukino ruca rurasiba kuri uyu wa gatandatu ku kibuga cyitiriwe umuganura rudoviko rwa gasore igihe cy'isaha umunani delta star wo mu gatumba watanye mu mitwe na interstar wo mu gisagara cya bujumbura urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya interstar y'ibitsindo bibiri ku busa bwa delta star igihe cy'isaha icumi naho umugwi buja city wa miriya bujumbura wari uramutse wakira musongati w'igitega urwo rukino ntigwereye umugwi wa bujumbura city imbere y'abakunzi bawo kuko musongati w'igitega wawutsindiye imuhira ibitsindo bibiri ku busa kuri stade y'igitega naho egle noir wo mu ntara y'amakamba wari uramutse wakira vitano wo mu gisagara cya bujumbura urwo rukino rwarangiye yarangiye iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi ingozi ngozi city wari uramutse wakira flambo doleste wo mu ruyigi ngozi city warorohewe muri urwo rukino kuko watekereye flambo doleste ibitsindo bitatu ku busa kuri uwimana habaye inkino zibiri ku kibuga cyitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore igihe cy'isaha umunani ririya ridike burundi sport for africa watanye mu mitwe na leliere imigwi yose yo mu gisagara cya bujumbura urwo rukino rwarangiye lidia lidike burundi sport for africa utsinze leliere ibitsindo bine kuri kimwe mukamenya ko umugwi lidia lidike burundi sport for africa uherutse gusezererwa mu mahiganwa ya afurika ahuza imigwi yabaye iya mbere iwayo mu gutsindirwa i bujumbura n'umugwi rayon sport wo mu gihugu kibanyi cy'u rwanda igitsindo kimwe ku busa ni mu gihe mu rukino rwa mbere rwabereye i kigali mu rwanda iyo migwi yose yari yanganije igitsindo kimwe ku kindi ikindi igihe cy'isaha y'icumi naho legendes atletique wari wakiriye mesaje ngozi wo mu ntara ya ngozi mesaje ngozi ntiwihanganiye legendes atletique mu kuwutsindira imbere y'abakunzi bawo ibitsindo bitatu kuri kimwe kuri uyu wa gatatu imuyinga hatekanijwe urukino ruzohuza olympic star wo muri iyo ntara n'umugwi wa flambo du centre w'igitega nkamenya ko umugwi olympic star uherutse gutambuka intambuko ya mbere muri rya higanwa ry'imigwi ya afurika ihiganirwa igikombe mpuzamashyirahamwe kubdura confederation inyuma yo gutsindira iwagadugu muri burkina faso umugwi etoile filante igitsindo kimwe ku busa ni mu gihe mu rukino rwa mbere rwabereye bujumbura iyo migwi yose yari yanganije ubusa ku bundi ukuntu imigwi ikurikirana byifata ikibanza muri kino gihe ni uku mesaje ngozi uri mu kibanza cya mbere n'amanota mirongo ine n'icenda ridike burundi sport of africa ufise amanota mirongo ine n'ane hari inkino zibiri utarakina egle noire ni uwa gatatu ufise amanota mirongo ine vitaro n'uwa kane n'amanota mirongo itatu n'ane buja city n'uwa gatanu n'amanota mirongo itatu n'atatu mu kibanza cya gatandatu haza musongati fc n'amanota mirongo ibiri n'umunani olympic star n'uwindwi n'amanota mirongo ibiri n'umunani hari urukino utarakina ubw'umunani haza leliere n'amanota mirongo ibiri n'atandatu ubw'icenda hari flambo du centre n'amanota mirongo ibiri n'ane ubw'icumi ni interstar n'amanota mirongo ibiri n'ane nyine ubw'icumi na rimwe hari flambo doleste n'amanota mirongo ibiri n'atatu ubw'icumi na kabiri hari ngozi city n'amanota mirongo ibiri na rimwe ubw'icumi na gatatu hari atletico olympique n'amanota cumi n'umunani ubw'icumi na kane ni mesaje y'ubujumbura n'amanota cumi n'indwi ubw'icumi na gatanu ni regenes atletike n'amanota cumi n'atanu ubw'icumi na gatandatu ni deta star wo mu gatumba ufise amanota atanu ku nkino mirongo ibiri umaze gukina ukaba ufise ni ideni ry'ibitsindo mirongo ine mu mpera z'indwi kandi twari turangije igisata kijejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru cyasohoye urutonde rw'abamenyereza rw'imigwi serukiragihugu umugwi w'abakiri bato batarenze imyaka cumi n'indwi ukaba ugiye kumenyerezwa na bahati vivye asanzwe ari umumenyereza mukuru w'umugwi w'umupira w'amaguru wa musongati w'igitega ni mu gihe uwo mugwi w'abatarenze imyaka cumi n'indwi uri kubitegurira ihiganwa rya sekafa ry'abatarenze imyaka cumi n'indwi rizobera hano mu burundi mu kwezi kwa kane k'uno mwaka umugwi nserukiragihugu w'abatarenze imyaka mirongo ibiri nawo ugiye kumenyerezwa na bivubusa jocelyn uyo akaba asanzwe ari umumenyereza w'umugwi w'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere Aigle Noir wo mu ntara y'Amakamba iri mu bumanuko bw'igihugu umugwi nserukiragihugu w'abatarenze imyaka mirongo ibiri n'itatu nabo ukaba ugiye kumenyerezwa na Ntakagero Omar asanzwe ari umumenyereza w'umugwi wa Bujumbura City nawe nyine uri mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu Bujumbura Evariste Nzikoranya nka ijwi rya Amerika inshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane mukomeze munogerwe na radiyo yanyu ijwi ry'amerika kandi mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.